my people, nigeria people, don come outside call olopa people. say why alaafin oyo go celebrate 50 years anniversary for during the pandemic wey be say dem know say everywhere koro dey everywhere say koro don a lot of pipo alaafin of oyo celebrate 50 years anniversary during the koro time say this kain tin na oppression my people hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video and if you have not subscribed what are you waiting for subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities so guys let's get into the video those of you when i don't know Aláàfin for you. Aláàfin Ọ̀yọ́ na one of the Yoruba king for Yoruba land. My people, Nigerians don call out Nigeria Ọlọ́pàá say They must go arrest Aláàfin of Ọ̀yọ́ because Aláàfin Ọ̀yọ́ the law wey rule all the rest Nigerian cities na say o Aláàfin. Why we say Aláàfin Ọ̀yọ́ go celebrate 50 years anniversary for during this pandemic koro wey we say the koro they peme a lot of people politicians big big people When we say the koro don permit dem e don take their life say why Allah alaafin of oyo ọlọ́pàá no fit go all arrest and say because say dem dey talk say na king say why alaafin oyo no fit go where ọlọ́pàá people no go fit go o oh, alaafin for you? say at least make him pay fine for for him to go against the law say because there is video of alaafin oyo wey be say people come alaafin oyo palace we be say dem more than 200 the day wey alaafin oyo they celebrate 50 years anniversary We be say they come they come they praise alaafin oyo they no get social distance no social distance We be say they just dey there They celebrate say if to say na other people, you e go quick a lot of people to go hold dem normal people, wey be say they no get level like like them. A lot of people go quick go hold them say many people for that nigeria they no believe say corona real but when be say na eh, people wey be say they no get level all party they will go arrest dem they will go club they will go raid club say why they the club why they go do this? one although e no good for all those ones e, e no good say me that they go club for dis corona period e no good e good the way all olopa people go there go dey talk say okay they need to give social distance but the same thing wey na do to all those people Now they to they do am to the people When we say they still get money you know for look say because say this one I king this one I get e get money He go against the law Now not talk anything put na go sit down on top na go use una leg they press and down because they talk the people wey be say they for that 50 anniversary there are more than 200 people and they stay together they spread money When we say they dey spray money they spray money for there that day When we say dem they they dey celebrate am because a lot of people say Aláàfin Ọ̀yọ́ tell them say he won't postpone this 50 years anniversary say he called this shock say they say for social media say he celebrate am although he no celebrate am so big like that, but he big When we say di pipo wey come that palace dem many and as they come no social distance all of them stay together dem dey spray money dem dey dance dem dey do different cultural dance for there so whether alaafin you know say koro dey wey be say dey peme a lot of people When we say they dey me a lot of people a lot of people don't don me for this because of this coro and Allah Oyo wey be say he be king, he can't go host that kind party When we say people can't come there, different people they dance, different people come that day, When we say no social distance, when we say dem dey spray money, dem dey spray money that day, When we say that they praise them, that they dance together, celebrate together. They know say now 50 years anniversary, say e no easy to be 50, 50 years for throne. They know like that. But they say Allah, Alaafin Oyo tell them, say after the pandemic now im go celebrate am say but dem dey very shocked say alaafin oyo con go celebrate am for this kind pandemic but wetin nigerians come dey talk? we say no action dem no take any action say whether because say na king say if na normal person do this kind thing dem go don arrest dem carry their video dem put their picture for social media go hold dem put their picture for social media and again all these musicians wey be say that they perform the one wey be say they never too get level all of them go stop dem say me they no perform me they no sing they no go fit sing that day becos say na eh, coro period this pandemic time but if we are still in dey go if we are still in dey go sing they know the older, they know no talk anything they put they go just live, her go just sing e go just go like that. but if the rest wan sing wey be say they be eh, normal eh, fuji musician like wasi ayinde wan see know they they they will just possibly they no go perform o oh. corona dey o oh, they dem no perform but if to say na wasi they won't see They go let them perform because wasi they they work for apc and e dey work for all these tinubu them. So why be say they go they let wasi they they perform The rest fuji musician they go dey stop them that kind of thing na very bad something if a lot olopa pipo fit dey owe other the rest people say koro dey make dem no celebrate make dem no owe any party make dem get social distance do social distance When we say a lot olopa people feel they stop them, now we say they still need to stop all those When we say they get level for the country it does not matter whether na oba be na anybody politician anybody will go against the law A lot olopa suppose go for them, not be only poor people for that country like olokpa go the owe oh. it no make sense like there is one yoruba actress wey be say she celebrate her husband's birthday at the end of the day wetin dem go do to am They go there dem carry her go court because of say she she and her husband celebrate birthday They thought say eh naira all of them dey di place eliola badmus dey di place say no social distance but this one wey be say alaafin you do now no social distance too now we need to talk truth no social distance for there the e wife dem dey dey dem dey spray money wey be say dem dey dance different cultural people come dance that day we losing a na 50 years anniversary that they celebrate but they need to do it after the pandemic after this corona go down becos every time that they announce for dat nigeria say people don't peme many big big people wey be say they don't peme because of this koro and eh, people need to understand say koro dey real because people come from different location wey be say they take up this 50 years anniversary and eh, no be say nothing dey like wey be say they will take do test say okay this one get koro or no koro Last time they go spread spread the koro dey waka i just don comot for that party now maybe dem contact person wey be say e get they will carry go give another family member the family member go carry give another person na so the corona go come dey spread up and down no be say na go dey look eye for who na go dey owe e no possible because this corona rich people like get this corona pass and di poor people like dem go dey oppress if poor people gather dem go say make dem no gather Why dem go stay there but if the rich people gather dem no go talk and this kind thing na oppression e no good so if na fit dey owe di rest pipo say make dem no celebrate why na no owe all dis uh, eh, wasu ayide wey be say dem go dey perform for party dem go dey sing for party wey koro dey and i no go talk put but if the rest fuji musician wan go sing na go talk na go stop dem na go say koro dey make dem no go sing make dem no go sing say koro dey e no make sense like that now why be say one go dey sing dey make money the rest go dey dem no go sing dem no go sing dem go stay out dem go respect law dem go follow una decision but why go dey be saying, na we just let her just out the way it was. They perform for big big people. e no good now I alaafin oyo like king It's supposed to be person will be saying a lot of people go look up to so as e allow a lot of people wey be say they come im palace more than 200 people to come celebrate 50 years anniversary after you don't write come outside wey be say you don send message come I say you wan postpone the anniversary you come still go celebrate am for back wey be say pipo wey call jeje wey be say video wey dem release wey e dey social media e show say pipo wey dey there pass 200 pipo more than 200 pipo dey there and alaafin oyo fit celebrate like that and olopa pipo silent dem no talk anything put but if to say that loba loba nigeria person wey be say e no get money na ogoje go ola e no make sense the way na dey treat the big people na so na suppose dey treat the poor people as well everybody is equal e no make sense like that dem all these politicians na dem dey get this koro past the poor people. This koro they pebe a lot of politicians a lot of big people, rich people for that nigeria past the poor people. so if dem they let all those rich people they celebrate and at the end of di day dem carry the koro they share like they give those poor people. It e no make sense later like the poor people dem go they arrest dem go club go the old people while i go celebrate for year year need to be lock year need to be lock na need give social distance but if you come to king politician ọlọ́pàá people no go fit arrest dem ọlọ́pàá people no go fit go meet dem say wetin they do no dey right so my people, as i hear this news na tok say make i carry i share am with una my people. Me na let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe me na subscribe so dat una no go miss any celebrity gist wey i dey upload una bye bye till i come on our next time